ili ni izwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo ryama ribirashikiza iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse nshuti mwese turi kumwe muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyongabo mu by'ukuri ibi bintu byatubangamiye cyane birashoboka ko hari uwavuga ko wenda akora ibitangaza ariko niba ari umuntu wakoze ikosa akavuga ko avura ibintu byose cyangwa akora ibitangaza twese ntabwo dukwiye kubizira uwo ni umwe mu bavuzi bakoresha imiti ya kera bita gakondo mu rurimi rw'ikinyarwanda yinubira ingingo ya leta y'u rwanda ihagarika ibikorwa byose byo kumenyekanisha imiti n'iby'ubuvuzi hamwe no gutanga ibiganiro ku maradiyo turavuga no ku bashinga amateka mu burundi bavuga ko ubumenyi mu mashuri shingiro n'inyuma yayo bwasubiye inyuma kubera ubukene bw'ibikoresho ubukene bw'abigisha hamwe n'ubwinshi bw'abanyeshuri bakaba babishikirije inyuma y'ingendo bagize mu gihugu mu kuraba ukugene icyo gisata cyifashe bavuga no ku munyamabanga mukuru w'umuryango w'idini ry'abayisilamu ku isi ari mu rugendo mu gihugu cy'u Burundi aho yashikirije abayisilamu ubutumwa bw'amahoro hagati yabo nyamara imbere yaho reka dutega amatwi amakuru twateguriwe kandi tugira dushyikirizwe na mugenzi wacu aroyisi bigirimana waramutse aroyisi amakuru dufitiye ni ayahe waramutse fideli niyo ngabo ndamutse n'abaduteze amatwi abakuru b'ibihugu n'amaleta bya afurika baremeranije kurungika mu maguru mashya intumwa zo ku rwego rwo hejuru kubonana n'abafise uruhara mu biriko birabera muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu ntumbero yo kurondera inzira yo kuva mu kutumvikana kwavuye mu byabaye inyuma y'amatora ivyo biri mu itangazo ryasohowe inyuma y'umubonano wahuje ejo ku munsi wa kane umukuru w'umuryango w'ibihugu vya afurika akaba n'umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame hamwe n'abakuru b'ibihugu bihurikiye mu mashirahamwe atandukanye yo ku mugabane wa afurika ariyo sadeke ICGLR, EAC, CEAC, IGADE na CDAO yabereye ku cyicaro cy'ubumwe bwa Afurika i Addis Abeba muri Ethiopia. Iyo nama yari itumbereye guhanahanya ivyumviro ku gihugu ca Republika iharanira demokarasi ya Kongo inyuma y'amatora yo kuwa mirongo itatu ukwezi kw'icumi na kabiri guheze umwaka w'ibibiri na cumi n'umunani abo bakuru b'ibihugu n'amaleta basaba ko hoba harabangiriwe gutangaza ubwa nyuma ibiharuro byavuye muri ayo matora imbere y'uko haba umwumvikano igihugu cya etiyopiya cyaremeje itegeko riha uburenganzira bwo gukura impunzi ziri ku butaka uburenganzira murambare bwo gukora impunzi ziri ku butaka bwaco zababa umuriyoni iyo ngingo yemejwe ejo ku munsi wa kane izotuma izo mpunzi zitazokwama ziteze amaboko imfashanyo z'amakungu etiyopiya n'igihugu kigira kabiri inyuma ya uganda cakiriye impunzi nyinshi ku mugabane wa afurika zirenga ibihumbi amajana icenda zahunze intambara ubugaragwa hamwe no guhamwa mu bihugu bavuyemwo bibanyi nka sudani yo mu mpanuko sudani somaliya hamwe na eritrea iri tegeko rishasha rije rishira mu ngiro ibyo etiyopiya ciyemeje mu gushira mu ngiro nyene ivyemejwe n'abakuru b'ibihugu mu nama yabereye ku cicaro cawe ni mu kwezi kwa cumi na kabiri mu gufasha impunzi kugira ntizibe umutwaro ku bihugu bakiriye iryo tegeko riha impunzi uburenganzira bwo kuva mu makambi rikaja mu mashure rigafata ingendo hanze y'ico gihugu hamwe no gukora ubuzi butandukanye mu gihugu c'abakiriye umunyekanada yari yaranyurujwe mu ntango z'uku kwezi muri burkina faso yaratowe ikiziga ibyo byashyikirijwe n'umushyiranganje w'umutekano muri icyo gihugu kirk woodman yanyurujwe n'abantu bitwaje ibirwanisho ku munsi wa kabiri aho yari mu gihugu hagati mu karere kagwiriyemo izahabu mu ntara yo mu buraruko bushyira ubuseruko ikiziga ciwe catowe hafi y'urubibe ico gihugu gihana na Mali hamwe na Niger nk'uko uwo mushikiranganje abishikiriza nta byinshi bizwi ku banyuruje Woodman aho yari mu karere gacukurwamwo ubutare kagenzurwa na kompanyi ifise amamuko i Vancouver mu gihugu ca Canada umurwi wa oni warungitswe kugenzura ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano yo guhagarika intambara mu gisagara ca hodeida ni muri yemene waratewe ejo ku munsi wa kane nta n'umwe yakomeretse igihe amasasu yaterwa ariko ku muduga warimwo umukuru w'uwo murwi patrick kamart bose haba ku ruhande rwa leta ya yemene n'abahuti bayirwanya baratana ko icyo gitero ayo masasu yejo kuwa kane nta n'umwe nta ayo masasu yeje ku ya kane ku ntumwa z'uwo murwi yabaye inyuma y'umunsi umwe inama ya onije ry'umutekano ku isi yemeje irungikwa ry'abagenduzi bayo mirongo irindwi na batanu muri icyo gihugu cya yemene gufasha uwundi murwi warungitsweyo mu kwezi guheze gucungera iyubahirizwa ry'amasezerano mu gisagara cya hodeida ayo masezerano yasaba impande zishamiranye gukura abasirikare babo muri icyo gisagara perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yarahagaritse urugendo rwa nancy pelosi arongoye inama nshingamateka ya amerika yari yateguye kugira muri afghanistani ni buruseli mu birigi ejo ku munsi wa kane ikivugwa ko ari ukwihorana gufatiye kuri politiki ifatiye ku ihagarikwa ry'imirimo ya leta rigiye kwinjira mu ndwi ya gatanu mu rwandiko ku mukuru w'inama nshingamateka perezida trump yarankiye pelosi n'abandi bashingamateka gukoresha indege ya gisirikare ya amerika mu rugendo rwo kujya kubonana n'ibihugu bya otane i buruseli hamwe no kureba abasirikare ba amerika muri afghanistan trump asigura ko byoba byiza urwo rugendo rwigijwe kure ku rindi sango kuko abakozi ba leta barenga ibihumbi amajana umunani batarasubira ku mirimo
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo mu karere tuyahere mu burundi aho abashinga amateka bavuga ko ubumenyi mu mashure shingiro n'inyuma yayo bwasubiye inyuma kubera ubukene bw'ibikoresho ubukene bw'abigisha hamwe n'ubwinshi bw'abanyeshure bakaba babishikirije inyuma y'ingendo bagize mu gihugu mu kuraba ukugena ico gisata cifashe umushikiranganji w'indero n'inyigisho z'ubuhinga n'imyuga janviere ndirahisha akaba yavuze ko ivyo biriho kubera uburyo igihugu gifise hamwe n'igwirirana ry'abantu ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu remonze imana abo bashinga amateka bemeje ko mu ngendo bagize ku mashuri atandukanye mu gihugu ico gisata basanze gihanzwe n'ibibazo bitari bike bashimangira ku bwinshi bw'abanyeshuri ubukene bw'ibirase ubukene bw'intebe abanyeshuri bicarako hamwe n'ubukene bw'ibindi bikoresho mfashanyigisho abashinga amateka bakibaza ingene hoboneka umwimbu mwiza mu gihe abanyeshuri biga ari umurengera kandi batagira n'ibikoresho bikwiye mbega umwarimu yoba yigisha abana kuva ku ijana kuduga cyangwa na mirongo umunani ko nzi ko ari benshi kandi nzi ko nabo bigishije muzaba musaba umwimbu mwiza uwo mwimbu mwiza wawuronka gute muri meri biratangaje kumva ko hakiriho amashuri abana bicara hasi uravye imyaka itanu n'ingahe tuba twikukiye ugasaba ishuri nkajya kuri base ugiye kuraba birateye isoni uravye ambironoma yajya kuri base honyene biteye ubwoba ugasanga no mw'ishuri nta n'imeza y'umwigisha ihari abana bicara hasi imagineho nk'umuntu avuye nk'ahantu akaza agasanga muri meri bimeze uko kiretse ubwo bukene n'ubwinshi bw'abanyeshuri kubera igwirirana ry'abantu abashinga amateka bemeje ko umwimbu w'abanyeshuri usubira inyuma kubera hari abigisha bigisha ivyo batigiye umushinga amateka na wembo nigaba we yemeza ko ubumenyi bw'abanyeshuri bwasubiye inyuma kubera abayobozi bamwe bamwe bagenwa hafatiwe ku bukerebutsi mu migambwe aho kuraba ubushobozi n'ubuhinga bafise mu nyigisho turabona yuko abigisha ni gake bakarihirizwa ubwenge birumvikana yuko umwimbi baheza bagatanga utaba umeze neza umwigisha aba yanonosoye mati fizike agatumwa kwigisha biyoroji na shimi cyangwa uwize ikirundi n'igifaransa agatumwa kwigisha icongereza n'igiswahili birakunzwe kubona yuko abayobozi bashyirwaho kubera ubukerebutsi bafise mu mugambwe n'abajene nta experience usanga bafise ugasanga rero kubera amabanga bafise mu mugambwe ntibitwararitse amabanga yo kw'ishure aha jene agira mbazi twa tubazo bita deyade abana batahana muhira ko tutatubona cyane cyane mu mashuri ya leta ku kibazo cy'ibikoresho ubwinshi bw'abanyeshuri hamwe n'ubukene bw'abigisha umushikiranganji w'indero yemeza ko ari ikibazo gikomeye janvier ndirahisha yavuze ko abahinga berekanye ko ku mwaka ku mwaka hategerezwa kubakwa ibirasi amajana munani na mirongo itanu ariko muri uno mwaka hubatswe ibirasi ijana na cumi n'indwi gusa ndirahisha akavuga ko biva ku mikoro make y'uburyo bwa leta bujyanye n'ubukene bw'abigisha mwibuke yuko ubushikiranganji bujejwe indero bwakira ibitigiri by'abahabwa akazi bivuye iwanyu hisunzwe amikoro y'igihugu cacu kubasaba eh, kumbure mu kwa gatandatu canke mu ntango y'ukwindwi nihaza itegeko rizogenga amafaranga igihugu kizokoresha muribuka yuko mu ndero habuze abarimu badakwiye nayo ku bijanye n'abigisha ivyo batigiye umushikiranganji w'indero avuga ko biva kuri vyinshi kuko hose mu gihugu batoronka abahejeje ivyigwa vyose biba bikeneye abigisha ariko anegura ko hari ababona ko igisata c'indero ari ico kurindirira ko akazi kameze neza nayo ku bayobozi bagenwa hatisunzwe ubukerebutsi bwabo mu kazi yemeza ko ikibazo akize kandi kigiye gutorerwa inyishu mu kuntu banuma abayobozi batandukanye hariho hamwe hadatomoye nibaza yuko eh, ababijejwe tubyumva eh, n'abo tubisangiye tukazoraba yuko eh, dukemura ico kibazo kuko hariho aho usanga umuyobozi ahari nyene kuko ahari n'umwarimu yasibye ntandike ko yasibye n'ibindi ariko ico ni ikibazo eh, hamwe hamwe bazi bariko barabikorera ko abashinga amateka bari kumwe n'umushikiranganji w'indero inyigisho z'imyuga n'ubuhinga bemeranije ko ico gisata cugarijwe n'ingorane nyinshi mu butandukane bwacu aha baciye basaba ko utunganywa inama rukokoma ijanye n'ivy'indero kugira bace irya n'ino izo ngorane barabe ko zoshobora gutorerwa umuti muri kazoza i bujumbura remonzi imana ijwi rya amerika mu rwanda naho leta ibicishije mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu yahagaritse ibikorwa byose byo kumenyekanisha imiti n'ibindi bikorwa by'ubuvuzi hamwe no gutanga ibiganiro by'ubuvuzi ku maradiyo utari urwego rwabyemerewe na leta bamwe mu bavuzi bakoresha imiti ya kera bita gakondo mu rurimi rw'ikinyarwanda benshi bahora bitabaza amaradiyo mu kumenyekanisha ibyo bakora bakaba bavuga ko iyo ngingo ije kubangamira akazi kabo ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu asumutaka boye mu itangazo ryasohowe na minisiteri y'ubuzima risobanura ko umuntu wese abujijwe kwamamaza imiti n'ibikorwa by'ubuvuzi mu buryo bw'amashusho mu muhanda ukoresheje indangururamajwi n'imbuga nkoranyambaga itangazo rivuga ko itangazamakuru naryo ribujijwe gutangaza ibikorwa byo kwamamaza imiti n'ibikorwa by'ubuvuzi keretse mu gihe ushaka serivisi agaragaje icyangombwa cya minisiteri ifite ubuzima mu nshingano kibimwemerera minisitiri ufite ubuzima mu nshingano hamwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere imikorere y'inzego zimwe z'imirimo ifitiye igihugu akamaro rura bafite ububasha bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'aya mabwiriza muri iki gihe ku maradiyo hafi ya yose yo mu rwanda humvikanaga ibiganiro byiharira amasaha menshi bisobanura uburyo hari abavuzi bafite ubuhanga bwo kuvura indwara zose ndetse hakumvikanamo n'indwara zananiranye nka diyabete impyiko n'izindi bemeza ko zananiye abavuzi ba kizungu hari ubundi bwoko bw'indwara usanga abo bavuzi bemeza ko bavura nk'inyatsi kongerera umuntu amahirwe ndetse no gufasha umuntu kugaruza ibye n'izindi ndwara nyinshi abo bavuzi bagenda bagaragaza ko bafitiye ubuhanga mu kuzikiza iki cyemezo cya minisiteri y'ubuzima cyabaye nk'igikoma mu nkokora abavuzi gakondo bari bamaze kumenyera gukorera ku maradiyo icyo cyemezo ntabwo twagifashe neza kirabangamye ubundi hakagombye kubaho inama yo kutu- yo ku- bakatubaza ese biriya bintu muvuga kuki mubivuga tukisobanura indwara zirakira ahubwo ikibazo ni uko abavuzi gakondo bakomeza guterwa ishoti Eh, banyita Alexis Rukangara nkunze kuvura indwara z'imyuka mibi uburyo byambangamiyemo ni uburyo bwo kuvuga ko kwamamaza bitemewe kandi mu by'ukuri kugira ngo abantu batumenye ni uko tugomba ku- kugaragaza ko duhari Ok, hari indwara za nyabingi za nyabingi ni ni uburyo abantu baterekeraga za nyabingi aho ugasanga hari abantu bakinaziterekerana ubu ngubu zikagira ingaruka ku bana babo cyangwa ku miryango yabo abo ngabo rero usanga hari igihe batabona ibinini bibafasha n'iyo miti ituruka i burayi ugasanga nayo ivura nyabingi ihari bigasaba ko twebwe twaziterekereye tuzi guterekera abazimu tuzi gu- guhamagara imandwa nitwe tuba tuzi kubikora Mm, natwe turamamaza cyane Eh, mu by'ukuri ibi bintu byatubangamiye cyane iyo hataza kubaho kwamamaza ntabwo bwari kumenyekana birashoboka ko hari uwavuga ko wenda akora ibitangaza ariko eh, mu by'ukuri ntabwo twese uko tuvura indwara zitandukanye eh, ntabwo twese twa niba ari umuntu wakoze ikosa akavuga ko avura ibintu byose cyangwa akora ibitangaza twese ntabwo dukwiye kubizira hari abandi bavuzi gakondo basanga minisiteri yafashe icyemezo gikwiye kuko bemeza ko umuvuzi nyawe atiyamamaza ahubwo yamamazwa n'abo yagiriye akamaro nkavura kuzingura abadamu batwite nkavura n'amarozi y'amategano eh, n'amatamikano ibintu byo kuvuga kwamamaza ku maradiyo njye ntabwo njya mbishyigikira nta nubwo mbyemera nk'ubu buvuzi bwanjye nabukwiye ku babyeyi papa yaravuraga sinigeze mbona papa ajya kwamamaza uwo avuye yakira akamuzanira undi nanjye mbimazemo igihe uwo mvuye aragenda akanzanira uwundi yewe n'aba turi ku ibugande barazi iyo mvuye y'umuntu njya kubona nkabona yazanye undi nawe mu rugo aho hose nta matangazo ndatanga kuko ibyo ku maradiyo nta n'ubwo mba mbyizeye neza abayobozi b'amashyirahamwe y'abavuzi gakondo bo basanga icyemezo cya minisiteri y'ubuzima kizaca akajagari kari gasigaye mu mwuga wabo madame arayiruya virginia ni umuvuzi gakondo akaba n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abavuzi gakondo bakorera mu karere ka gasabo batugira inama ko tutagomba kwamamaza imiti iyo uhaye umuntu umuti aragenda akarangira abandi kubera ko umuti niwo wivugira ni ukuvuga ngo namwe barabavangira bego baratuvangira kubera ko niba leta yatusabye ibintu tugomba kubishyira mu bikorwa cyane cyane iyo ntawe bibangamiye bene wacu bajya bakabya ibintu kuri radiyo ibintu byo gukabya nanjye njya mbyumva bikambabaza hari abasanga iki cyemezo gishobora kuzahombya amwe mu maradiyo ku mafaranga menshi binjizaga bakuye mu bavuzi gakondo bamaraga amasaha menshi bamamaza ibikorwa byabo asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc umunyamabanga mukuru w'umuryango w'idini ry'abayisilamu ku isi ari mu rugendo mu gihugu cy'u burundi aho yashikirije abayisilamu ubutumwa bw'amahoro hagati yabo yabivuze ku muhingamo wo ku munsi wa gatatu mu ntara ya kayanza mu buraruko bw'uburundi ahasanzwe hari umwumvikano muke hagati y'abayisilamu ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu fidelite ishatse gukebura no guhanura ku bijyanye n'inyifato ibereye umuyisilamu niryo jambo nyamukuru abdul karim al isa yashikirije abaserukira abayisilamu bo mu burundi bwose mu mubonano yabahaye mu ntara ya kayanza yakoresheje ururimi rw'icyarabu asubirwamo mu kirundi n'umurundi akora mu biro by'umuhuza w'abarundi
kuko ubwisilamu na gato ntushigikiye ko abantu bubana mu njyane bakubitana cyangwa basotorana igihe muri mu njyane ushetani acayinjira n'ibihugu nyinshi benshi atasitambura nawe nyene n'imana irashigikira umuntu wese ari tayari kugira ngo ingorane zive mu nzira uri muyisilamu kandi umuyisilamu uteza kwifeza neza
kuba uwo mubonano wabereye mu ntara ya kayanza si kubwihamana umuhuza w'abarundi eduard nduwimana ari nawe yahaye ubutumire bwo kuza mu burundi iyo ndongozi y'abayisilamu ku isi afashe ijambo yamenyesheje abari aho ko hari icyatumye bashima kugira umubonano mu ntara ya kayanza mpava ndabarega mugabo ndakunda kuvuga ibintu uko bimeze n'icyatumye tumuzana gukorera inama ngaha mu kayanza ni uko aha mu kayanza mubanye neza n'ayandi madini mugabo hagati yanyu hari akashatse gucamo aha rero twashimye ko haza kugira ngo nawe nabahe impanuro kuko mu minsi heze murabizi ko mwatwitiwe kugira ngo tunabafashe hariho bene wanyu b'abayisilamu bafunzwe n'ubumenga haracariho utwo tubazo twashatse kwaza kubaha impanuro nk'umubyeyi wanyu kizigenza mu muryango w'abayisilamu aho mu kayanza mu mpera z'ukwezi kwa kane mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu haradutse kutumvikana hagati y'abayisilamu bapfa ubaserukira mu ntara bamwe bashaka gushira imbere uwo bavuga ko batoye bucumi abdara abandi nabo bagashigikira matsitsi zuberi yagenywe n'urongoye abayisilamu mu burundi uko kutumvikana kwatumye abarenga icumi bafungwa inyuma y'umwaka bagakurwa n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu hari n'abahunze muri bo harimwo bucumi abdara yahiganirwa ico kibanza cyo guserukira abayisilamu mu ntara ya kayanza zuberi matsitsi yagitahukanye afashe ijambo muri uwo mubonano w'ubaserukira yamenyesheje ko injyane zibaho kandi ko atawuzifuza byerekeye injyane ziri hano na kamwe ndabishigikiye kandi na muntu abikunda abikunda ibintu nk'ibyo imini yacu irabyanga irabyanga irabyanga umuntu wese aza kwegera imyifato ngiyo ataba kure cyane n'idini iwacu urongoye abayisilamu ku rwego rw'uburundi sedi kajandi ivyo bijanye no kutumvikana mu bayisilamu mu ntara ya kayanza ntaco bivuze ko mu ijambo yashikirije ahanini harimwo ivyo yasavye uwo mushitsi ariko agendera uburundi reka na jewe sabe nyakubahwa nta muduga mfise ngenderamo ndi mufti wabonye nyakubahwa uyu mwanya wose natevye nifuza yuko abayigenza ukwakira ngaha mugabo natevye kubera yuko naje mu modoka y'inkacakaca
Karibuni, karibuni waheshimiwa, karibuni, karibuni.
uwo mubonano wamaze hafi kiringo cy'isaha abaserukira abandi mu idini ry'abayisilamu mu burundi bwose niho bari ariko hafashe ijambo abari ku ntonde gusa ivyo rero hari bamwe bari bitavye uwo mubonano batabishimye nabo batashimye kuvugira ku vyuma vyacu bifata amajwi hari abatubwiye yuko bakiva iwabo bagiye mu nama bari bazi yuko bagiye kwisanzurana n'uwo mushyitsi wabo bagasabira akari ku mutima hari n'abatubwiye yuko kwari nko kuza mu bukwe ukicara ukazimanywa hanyuma ugataha uwo arongoye umuryango w'abayisilamu ku isi abdul karim al isa ari mu burundi kuva ku igenekerezo ya cumi na gatatu muri iyo minsi amaze yarahawe umwana n'umukuru w'igihugu cy'u burundi umukuru n'amashingamateka hamwe n'abarongoye amadini mu burundi ku mugwa mukuru w'intara ya kayanza fidelite yishatse ijwi rya amerika
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika
kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga kiremeshejwe na jerome niyo nzima
mu burundi abafise amazu y'uburiro n'ubunywero badakwije amategeko mu gisagara cya gitega bahawe indwi zitatu bakaba bamaze kuzuza ibisabwa utazoba aravyuzuza ibihano biramurindiriye abafise bene ayo mazu bo bavuga ko abajejwe isuku bakwiye gushira inguvu nyinshi kuri bene amazu kuko abenshi mu bakora ako kazi bapanze ivyavugiwe mu nama yahuje abafise uburiro n'ubunywero mu gisagara ca gitega n'abajejwe isuku n'intwaro muri komine gitega ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu fidede antoine nsabimana muri iyo nama emmanuel ngendakuriyo ajejwe isuku n'isukura muri komine ya gitega yatanguye avuga ko isuku ryifashe muri rusangi n'ibyo bagiye gukora turabye isuku nyine ryifashe mu mahoteli n'amamoteri isuku ryifashe neza ku bice birenga mirongo irindwi ku ijana mugabo turabye mu maresitora n'ubunywerwa muri vila gitega ibice biracari munsi y'ibice mirongo itanu ku ijana uyu mwaka turangije wa cumi n'umunani umwaka wa cumi n'icenda kapitali politike izoba mu ntara ya gitega nico gituma twahimiriza rero abo bafise izo nyubakwa yuko bogira isuku rikwiye kugira ngo abantu bazoronka bafungurira aho banywera neza cyane tuzokwamba tubagira ama inspection sanitaire mu mazu yabo bajejwe hanyuma ikintu gikomeye twazanye gishasha ni uko twashizeho umugwi de surveillance muri, muri zone urbaine ya gitega izodufasha kuraba abantu b'ibigaba badashira mu ngiro ibyo twabatumye naho ku bijanye n'amazu y'ubunywero canke uburiro bakorera mu mbaho canke mu vyatsi basabwa kubibomora nk'uko vyemezwa na Emmanuel Ngendakuriyo abantu bose bo muri vile ya Gitega bafise amaresitora canke urubare mu mbaho canke mu vyatsi bobiranura ejo bukeye mugabo abandi basavye yuko twubaha amahinga atatu kugira ngo bitegure neza bazane ivyo tubasavye na cane cane kubaka uzu bwa sugumwe bwiza na cane cane kwambara kugura amataburiya afise inomero n'inkofero zifise inomero n'ibindi abazobirenga ko ibihano birabarindiriye amategeko y'uburundi aratomoye ni ukuvuga yuko twababwiye yuko ubwa mbere iyo umuntu ananiranye turamuteguza nicyo gituma twashyizeho iyo komite do surveillance izogenda kumuhanura kugira ngo ahindure inyifato icya kabiri twavuze yuko tuzobaca amande tutavuze igitigiri icya gatatu umuntu azoba yananiye cyane rwose tuzokugara ubunywero bwiwe cyangwa iresitora kugira aje mu bindi bikorwa abo bene uburiro n'ubunywero babona ko ingufu nyinshi zikwiye gushigwa kuri bene impango kuko benshi mu bakora ako kazi basanzwe bapanze nk'uko bivugwa n'umukenyezi afise uburiro muri karitsiye ya yoba twebwe rero benshi dukorera mu mazu dukotesheje icyo cyo rero nagira nsabe urabona muri kino gisagara cya gitega benshi usanga afise pariseri irimo ibyo bikorwa abantu bapanze bakoreramwo usanga ashaka eh, kuyuzuzamo ubuntu bwinshi rero icyo nasaba rero ko mwogerageza mukagira mukaraba nk'abantu usanga dupangiye ba impangu nawe nyine mukabatuma ko igihe mutumye ko abafise amaresitora acanye n'ububare na nyine urupangu arakenewe kuza kuko ahari nawe nyine atabona yuko ibi by'iterambere bikenewe ni ku isuku mu mu rupangu rwiwe hanyuma rero natwe mukaca muzoba mudufashije ikindi naco abo bene uburiro n'ubunywero bavuga ko buba budakwije amategeko nuko bokongereza amazi mu gisagara ca gitega mu makaritsiye akenye bakemeza ko ati amazi ariho isuku ribagora uyu ni umwe mu bakenyezi muri karitsiye ya yoba nk'uko mudusaba ko duhinduka natwe n'ibyo tubasaba kandi mwadufasha kugira ngo iryo suku muriko muradusaba muri karitsiye rishoboke karitsiye yoba murayizi uko iyo yubatse uko itunganijwe turafise ikibazo c'amazi nk'uje ndamazi indwi zibiri ibomba iri ngaho atari maji y'amazi rikoroka n'iryasuku munsaba ata maji y'amazi ndonka ayo mazi nkoresha nkoresha amazi ya karonga canke ayo mukozi nawe nzohemba kuza kuyavoma ku bitoyi yaherereye mumva ko bica binkuta she amazi ni ukuvuga nkoresha make n'uwo muntu agiye muri tuwarete nzoshiramo utuzi duke duke kuko nanje ndayaronka azimvye mudufashe rero muri yoba n'ukuri mudutunganiza ikibazo c'amazi mu makaritsiye icenda agize igisagara ca gitega utuzu tw'imbaho badandarizamo ibinyobwa n'ibiribwa turibonekeza no ku mabarabara makuru makuru aca hagati mu gisagara igitega fidel antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika radiyo ijwi rya amerika washington dc ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika umukuru w'inama nshingamateka nancy pelosi yasavye perezida donald trump kwigizayo ijambo yama ashikiriza abanyagihugu ko umwaka utashe ku kugena igihugu cifashe n'imigambi y'ibihe biri imbere mugenzi wacu thomas kamirinda dufitiye ibindi kuri iyi nkuru akimara kurahira ku itariki ya gatatu y'uku kwezi kwa mbere perezida w'umutwe w'abadepite muri konguresi amerika nancy pelosi yandikiye ibaruwa umukuru w'igihugu amutumira kuzageza ijambo ngarukamwaka ku baturage ku itariki ya makumyabiri n'icyenda y'uku kwezi nk'uko byabaye umuco perezida trump yari kurivugira mu cyumba cy'inama rusange y'umutwe w'abadepite inzego zose z'ubutegetsi z'igihugu ziteranye ejo bundi ku wa gatatu nanone pelosi yandikiye trump amubwira ko byaba byiza itariki y'ijambo yigijweyo kubera impamvu z'umutekano yamusobanuriye ko ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano w'abayobozi bakuru b'igihugu secret service nacyo kidafite amafaranga muri iki gihe cya shutdown ni ukuvuga muri iki gihe imirimo imwe n'imwe ya guverinoma yahagaze kubera kubura ingengo y'imari yo gukoresha shutdown imaze hafi ukwezi nancy pelosi ntavuga rumwe na perezida trump ku rukuta rwo gukumira abimukira bashaka kwinjira muri leta zunze ubumwe za amerika badafite ibyangombwa ku mupaka w'amajyepfo n'igihugu cya mexique trump asaba inteko ishinga amategeko amadolari hafi miliyari esheshatu kugira ngo yubake uru rukuta pelosi yararahiye ati ntayo tuzamuha we n'abandi bari kumwe mu ishyaka ry'abademokarate bavuga ko urukuta ruhenze kandi nta kamaro rufite bo bavuga ko hari ubundi buryo budahenze kandi bufite ingufu zo kurengera umutekano w'imipaka trump we yemeza ko urukuta ari ngombwa rwose kugira ngo amerika iburizemo abakomoka muri amerika y'epfo n'iyo hagati avuga ko bazana mu gihugu ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge n'ubwicanyi kugeza ijambo ku baturage shutdown itararangira byari guha perezida trump urubuga rw'igitangaza rwo kongera gushyira igitutu ku bademokarate ku kibazo cy'urukuta ashaka nubwo impande zombi zitana ba mwana kuri shutdown abaturage bo siko babibona ibipimo bikozwe muri iyi minsi byerekana ko abenegihugu mirongo itanu n'umwe ku ijana bashyira amakosa kuri perezida trump bavuga ko ari we utera shutdown inteko ishinga amategeko yagombaga kujya mu kiruhuko cy'iminsi mike mu cyumweru gitaha ariko abayobozi bayo bavuga ko nacyo kizaburizwamo niba shutdown itararangira naho perezida trump nko kumwihimuraho yaraye yandikiye perezida w'umutwe w'abadepite amubwira ko nawe yigije y'urugendo nancy pelosi yagombye kuba yaratangiye ejo ku mugoroba mu burayi mu misiri no muri afghanistan amubwira ko ibyiza ari uko aba agumye hano i washington dc kugira ngo nawe akomeze ibiganiro bigamije kubona umuti wa shutdown inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya haniho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi ntimutangwe kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.